Pastor Jerry don't send direct message to Olori Naomi. Now welcome back again to my YouTube channel, my correct correct people. Abeg, when I remember to like this video and share am. And if you never subscribe to the channel, also consider subscribing. Mm, my correct correct people. Queen Naomi the shock. E dey pressured, e dey surprise as everything just they fall into place, as everything just they happen at the same time ah im dey wonder say how this thing dey take happen like this. na so different men of god just dey reach out to am dey tell am say make him calm down make him calm down say god get a plan for am say god plan for am ah e go e no go go fail say god dey him back god dey work for am that is why e be say all of these things wey dey happen for palace dey happen and for outside where she dey god dey also favour am dey give am brand deals dey give am new deals dey open new doors of opportunity for her ah pastor joy tell am say make him no worry make him just stay fast say god dey by im side di Ooni of Ife don talk. say im go build ministry for Queen Naomi for Ile-Ife there so that Naomi go fit dey as close to him as possible im no want distance between them at all im don plan say im want to set up another branch of Queen Naomi's ministry for Ile-Ife there as e do now o Kabiyesi dey fear say im no know whether if im build this new church finish whether Queen Naomi go gree accept am ah some reverend don already go back dey go dey meet Queen Naomi tell say if this one happen happen make she accept her because now god plan for her be that my know and i know say every time we queen naomi don't they confused like this? god they always bring this pastor jerry in. They always day by queen naomi side to guide them, to help them, to give them understanding especially for times where ah e be like say the katakata the confusion ah e be like say the don't dey too much from her e be like say the pressure don't dey too much for her Now this pastor jerry now they always get her back They support her with the word of god They support her with prayer They bring good good good message of good tidings to her to keep her strong in spirit so that she will know say ah god got her back. Now, queen naomi since they fear e dey fear to accept gift from the KBC because he no want any wahala he no want any katakata as now he come be say a ministry now church now the KBC don't build for him like this, and this one go help our ministry to pretty reach a lot of people. e no know whether make im accept them. e no know whether make im go forward Now there nine, pastor jerry oh, he come with prophecy. tell am say make im fear not tell am say god dey her back tell am say this thing na part of god's plan for her make she no fear make she continue to press on. Pastor Jerry just tell am say, oh, make she just pray, dedicate the church to God and make she connect am because it will help am push the ministry forward. Because this thing where they happen now not be Kabiyesi they do more. Mm -mm, mm -mm. God na they use Kabiyesi they do this thing where they happen now because he wants make Queen Naomi ministry push forward so pastor joy tell am say make him no they confused make him no worry make him no fear because this thing wey kabisi they do god hand dey inside i dey talk say god go use and do plenty wonders for im hand o oh. god go use and do plenty wonders through queen naomi hand say even though sef say she no get plans to still marry di kabiyesi make she accept di church gift because e go help am push her ministry forward you know say many people go talk their own many people go bring their mouth many people go talk, say eh why im e go accept why im e go gree why im e go take the gift if you know say you no want eh, the kabiyesi again why im go collect the gift from am make you no collect the gift from am and everything as we know now, the kabiyesi although e dey go church but hey e dey do ifa thing e dey do omenana e dey do all those kind things so this church wey e dey give naomi now na just to draw am come inside abi im go follow at ten d di church because if the physical dey do and the spirit dey another place eh, this kind of actions This kind of action dey questionable o oh. because as at now wetin kabiyesi suppose to dey focus on no be even for building of church wetin im e suppose to dey focus on na to cleanse the palace as we tok for the previous video wey i post before this one the ifa priest don call kabiyesi tell am say ah say the things wey the oloris dey do for the for the palace wetin dem don drop for the palace say e don break oaths say dem no suppose to carry all those things all those juju wey dem carry put for the palace dem no suppose to carry am go there so wetin the kabiyesi suppose to dey focus on right now na to go dey cleanse the the palace na to carry all the oloris one after the other go the ifa shrine make dem go strip dem off all those things wey dem carry come inside the uh, the the palace so that everything go start to dey go well for the palace because the palace dey hot no be say make e comot eye for the fight wey dey inside wey im go fight im dey pursue things wey dey for outside na so people dey talk o oh, people talk people talk plenty because the matter now be say people no even know whether olori naomi don decide say e go come the the the the kabiyesi fit decide to do all these things now and olori naomi sef fit talk say ah im go take the church o but im no go still fit marry the kabiyesi so wetin go happen at that time you understand so me i like the prophecy where pastor jerry just carry come now say make she collect the ministry but the way forward still is e still there far the confusion step still dey there but according to what he, pastor jerry tok oh, say everything wey they happen in her life now now as god wants, make it be Now as god don't plan now, so make she accept that with her whole mind and continue to live her life like that. so you don't take ami or oh, make queen ami no dey confused make e remove every form of confusion for her mind say olori na woman na a good woman oh, na good woman wey god love wey get love for pipo wey god also love and im husband sef love am everybody love queen naomi so make she no fear make she no worry make she just dey enjoy every good thing wey dey come her way because na the plan wey god don make from her from the beginning when god create am na the plan wey god don put for her head be that because this queen naomi don suffer a lot o oh. ah e don go through a lot for kabiyesi hand e don go through a lot imagine say you marry husband wey e no dey look you wey e no love you in the beginning wey e no wey wey no respect you wey im sisters no respect you wey come marry how many wife on top of your head ah even though say na you get only the only son wey im get im still no respect you na until queen naomi comot for the kabiyesi house o oh, na that time na kabiyesi come understand say ah na jewel i dey miss so na na real gold i dey miss na now im come start to dey respect am na now im come start to dey hold am in high esteem dey cry say im want am back im want am back dey run kitikiti dey run katakata wetin don happen don happen i just like the advice wey pastor jerry give am make she focus on her ministry in case she decide say she no wan go back again o oh, her ministry god don already bless am and anything wey kabiyesi give am whether he give am church o oh, he build ministry for am o oh, make he collect am with a full hand because this particular thing wey god wey kabiyesi dey plan to do for am na part of god plan and e go also help am achieve the goal of uh, reaching more people and building the ministry my people o oh, abeg una remember to like this video and share am and if una never subscribe to the channel abeg make you try subscribe to the channel i go bring una more update on this matter o oh. ah this matter long abeg e long